mwendanye kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri saa cumi n'umunani muri kumwe na jodiyani n'ahazwi ndongoye ibiganiro n'amakuru by'uno mwanya nageze hano kuva saa moya kuva saa moya ejo naje ndirirwa hano we ntahiraho nose nk'abo bana babona mpora ngenda
uyu ni umwe mu bapfasoni bari babeshejeho n'uburobyi bubera mu kiyaga kivu kiri mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda avuga yuko abohewe imugongo ni kutumvikana kuri hagati yabo n'umushoramari yeguriwe isoko ryo gucungera ibikorwa bikorerwa muri ico kiyaga ico bapfa hanini ni iki muracumva muri kino kiganiro mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko nobanza nkababwira muri make y'uko igihugu ca misiri cashikirije ejo kwa mungu ko cishe abarwanyi cumi n'icenda bakora iterabwoba bakekwa kuba barisha abakatolika ndwi ku munsi wa gatanu bari mu rugendo baja mu ntara ya minya iri hagati mu gihugu umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati yasiguye ko abarwanyi biciwe mu bugara bwabwo mu burengero bw'intwara ya minya ariko ntiyavuze igihe barasaniye umuhari w'iterabwoba ya leta ya kisilamu waremeje ko ari wo wakoze ico gitero kuri abo bakirisu ariko nta vyemeza wata yatanze mwibuka ko abakirisu bagize ibice cumi ku ijana ku miliyoni ijana z'abanyamisiri bama bidoze ko bakumirwa mu gihugu cabo abategetsi mu ishami mpuzamakungu onu hamwe n'abakorerabushake b'umuryango utabara imbabare twahuje muri siriya bariko baracandaga abana batanga imfashanyo ni ubwa mbere babikoze mu ikambi y'abateshejwe izabo iri ku rubibe siriya ihana na yorodaniya abanyagihugu baho bavuze ko amashami mpuzamakungu yinjiye mu ikambi ya rugba ubwa mbere kuva gishingwa haraheze imyaka irenga itatu kandi yakoronirijwemo abantu bashika ibihumbi mirongo itanu imbere y'ukwezi kwa mbere niho bahabwa imfashanyo iciye muri yorodaniya kandi abakozi bakorera amashami atanga imfashanyo barabujijwe kwinjira muri iryo kambi ku makenga y'umutekano wabo umuvugizi wa onu yashikije ku munyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe antonio guterres ashima itanga ry'izo mfashanyo mu gisagara ca rugba kandi agasaba ko vyobandanya ndetse no ku bandi bakeneye imfashanyo mu gihugu cose ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira oem ryaratanguye kuvura abanyagihugu bo mu bisagara bibiri muri somaliya vyahora ari ntagendwa kubw'intambara no gucanamwo hagati y'abanyagihugu leta ya somaliya iherutse kwigarurira ibisagara vya goboye na naburagadud mu manuko bushira ubuseruko bw'igihugu bituma ivyo bishoboka ibihumbi vy'abanyagihugu bo muri ivyo bisagara bari bamaze imyaka yababa mirongo itatu bataronswa ubufasha mu kwivuza ivyo bice kandi vyarimo umutekano muke ivyatumye abagira neza badashobora gushikayo umuvugizi wa OIM Joel Milman avuga ko basanze abanyagihugu bari mu bukene bw'imfungurwa bwo ku rugero rwo hejuru kandi bakeneye ubuvuzi amenyesha kandi ko bishoboka ko benshi bazosubira mu mihana yabo kuko imfashanyo zigiye kubegera radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba ni metero cumi icenda na mirongo ibiri na zibiri ahandi mutwumva ni kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com facebook ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu gihugu c'u Burundi butangaza yuko atakibazo c'inzara kikivugwa mu gihugu c'u Burundi nyene ubwo bushikiranganje bukanegura amashirahamwe abandanya akorera mu gisata co kurwanya inzara bwemera yuko bunagiye gutorera umuti ikibazo co gufungura nabi mu gutanga utu- mu gutanga i- mu gutanga imbuto z'ibifungurwa vya kera kugira ngo ico kibazo co gufungura nabi gisigaye gitorerwa umuti vyavugiwe mu cegeranyo cariko kiratangwa n'ubwo bushikiranganje ku munsi wa gatanu kivuga uko ivy'amezi atandatu a- atatu aheze vyagenze ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Raymond Zimana i Bujumbura mu Burundi amwe muri ayo mashirahamwe yari yarahagaritswe gukora mu makambi y'impunzi z'abakongomani ziri mu buseruko bw'uburundi n'ayakorera mu bikorwa vyihuta kajivisi ryamuka mu gihugu c'ubutaliyano ryakorera mu bijanye n'amagara y'abantu mu mpunzi irindi ryari ryarahagaritse imirimo mu makambi y'impunzi ni irc ryamuka muri leta zunze ubumwe za amerika ryitaha abana n'abageze mu zabukuru kurwanya amabakorerwa abakenyezi gufasha mu migambi yo kwiteza imbere no mu kwiyunguruza kuri uyu wa muradutunga murumva yuko inkuru twariko turasaba atariyo baduhaye mu buhinga bw'ivyuma turayigaruka ko hanyuma ariko tubanze dukubitire mu gihugu c'u Rwanda tubabwira inkuru twari twabemereye yuko kutumvikana hagati y'abarovyi n'umushi- n'ubushoramari weguriwe imicungire y'umusaruro uburovyi mu kiyaga ca Kivu ni mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'ico gihugu akomeje kugira ingaruka ku bari batunze n'ubucuruzi bw'ibikomoka muri Kivu ivyo biraturuka ku kutumvikana ku giciro abo barovyi bagurirwaho umusaruro nabo bagahitamwo kuwujana hakurya muri Kongo ibindi kwino nkuru n'umenyesha makuru ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima mu gihugu c'u Rwanda nta rushanwa na rumwe twabonye kandi hano abasana barahari bareye mu mazi rwose barobye ni ukugura n'ugurisha batari kumvikana natwe rero tukabipfiramo abo ni bamwe mu bacuruzi bato biganjemo ab'igitsina gore batunzwe no kurangura isambaza bakazigurisha mu masoko atandukanye haba muri rusizi ndetse no hanze y'u rwanda muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo baragaragaza impungenge batewe no kuba ubu batarimo kubona izo barangura ndetse ubuzima mu ngo kuri bamwe busa n'ubwahagaze kuko ubu bucuruzi butakigenda twageze hano saa kumi n'ebyiri za mu gitondo tuje hano gushaka injanga tugeze aho tubura injanga bakaba bazijyanye mu gihugu cya kongo twabonaga mituweli twebwe ari uko twacuruje injanga tukabona amafaranga y'ishuri ko twacuruje injanga tukabona ibyo abana barera twacuruje injanga none icyumweru cyose kirarangiye bamwe muri twe ntawe urakora ku njanga ngo acuruze nageze hano kuva saa moya kuva saa moya ejo naje ndirirwa hano we ntahiraho nose nk'abo bana babona za mpora ngenda nkaza bakaburara nyumva ubuzima bw'abo bana nkeneye mituweli kandi n'aha nyikora kuri urubaho azava hehe nzagatahiraho iki kibazo cyatangiranye n'isubukurwa ry'uburobyi mu kiyaga cya kivu mu cyumweru gishize kiraterwa n'ubwumvikane buke buri hagati y'abakora umwuga w'uburobyi ndetse na proje peshi ari we rwiyemezamirimo bivugwa ko wahawe na leta uburenganzira bwo gucunga ibikomoka mu kiyaga cya kivu ku ruhande rw'akarere ka rusizi amasezerano bivugwa ko yasinywe hagati y'abahagarariye ihuriro ry'abarobyi iry'abacuruzi b'ibikomoka ku burobyi mu kiyaga cya kivu muri rusizi ndetse n'uwo mushoramari yambura abarobyi uburenganzira bwo kugira ahandi bongera gutanga umusaruro wabo atari aho kuri proje peshi niyo ntandaro y'ubu bwumvikane buke abarobyi barayabona nk'ayaje kubahombyaho kubungura tuzigeza hano bakadukerenza kandi bagashaka kuzitwara ku gahato mbega baguhaye amafaranga bifuza bo ubwabo mutumvikanye nk'umukiriya mbega icyo kibazo gituma zitagera hano baje basanga umukiriya wanjye nari mfite ari kumereza ibihumbi mirongo itatu na kimwe none ngeze hano bampaye ibihumbi makumyabiri na bine ubwo se iyi nyungu mfite ni iyihe urumva igihombo dufite iri soko ryari ryiza ariko abacuruzi binjiye muri poroje de peshe nibo bishe isoko twebwe abarobyi abacuruzi bari kugura ku munzani ni twebwe baguriraga tukumvikana icy'amaso nicyo kibazo dufite rero kugera ubu uko byagenda kose ariko uku gukwepana hagati ya proje peshe n'abarobyi birakomeza kugira ingaruka ndende zirimo n'imibereho mibi ku bari batunzwe n'ubu bucuruzi cyo kimwe n'abaguzi ari nayo mpamvu basaba inzego z'ubutegetsi kubatabara ni ukuri muri mutaturwana muraza kuduhambahanga turafe turasize mutaba muzadusanga mu muhanda twagiye gufunga umuhanda basi muturase ni ukuri ntabwo twabi dore uko nsasi maze icyumweru ndateka mburara n'abana twazareje ikongo abana b'abakongomani bari abanyarwanda kubera kuzijyana hehe mu gihugu cya kongo kuki bafata umusaruro w'iwacu mu gihugu cy'u rwanda rero twafunze amezi abiri yose turihangana turicara tuvuga ukuntu noneho turanafunguye byakubiswa nuko bari kureka gufungura n'ubundi inzego z'ubutegetsi muri rusizi zo ziravuga ko abarobyi bagomba kumva izo mpinduka mu micungire y'ikivu kuko ibyo bakuramo ari umutungo kamere w'igihugu atari uwabo bwite bwana mushimimana efuremu umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka rusizi ati ni umutungo kamere ni umutungo w'abaturage ni umutungo w'abanyarwanda ubugira rero n'uburyo ucungwa n'amategeko n'amabwiriza abigenga ikirere cyemeranyijweho rero ni uko abarobyi banyuze muri koperative yabo y'abarobyi iyi niyo y'abarobyi bararoba bagahereza poroje peshe ku giciro bemeranyijweho poroje peshe igahereza koperative y'abacuruzi bisambaza ku giciro nabo bemeranyijweho ni impande zombi uko ari eshatu hanyuma koperative igahereza abamambure bayo ku giciro none bemeranyijweho ibitari ibyo nabyo ubutegetsi bukavuga ko bwiteguye gufatira ibihano abatazubahiriza ayo mabwiriza icyakora ku ruhande rw'abarobyi baratsimbarara ko batazemera gukora bahomba kandi babona hari inyungu aho bavuga ko uwo mushoramari ntacyo abamariye mu mikorere yabo byumvikana ko mu gihe nta gikozwe mu guhuza izi mpande zombi mu maguru mashya ngo zumvikane neza ku biciro umusaruro w'abarobyi b'abanyarwanda ukomeza kwerekezwa muri kongo mu gihe mu rwanda baguze amaso yaheze mu kirere temistokere mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda temisitokere mutijima arakoze tugume ngaho mu gihugu cy'u rwanda akarere ka rutsiro nako gahangayikishijwe n'ibitigiri by'abana bato amashuri bikomeje kwiyongera bamwe mu bana bavuga yuko amatati ari mu ngo zabo n'ingendo ndende bakora kugira ngo bashikire amashuri yabo ari byo biriko biratuma bata iryo shuri reka mumenyesha amakuru y'ijwi rya amerika claude ganza munyamagana atugire ku muriri w'ino nkuru
mu rugo ni hehe rero ahantu bita ku mpuzamahanga wavuyeyo gute nyine ni uguha amafaranga niyo yashuka abana tujya mu muhanda dushaka amafaranga ariko natwe ntabwo biba bidushimishije kubona turi mu buzima bubi nk'ubu ngubu ni umwe mu bana bataye ishuri bajya mu buzima bwo mu muhanda wavuga ko yakuruwe n'irari ry'amafaranga atoroka iwabo ajya mu mujyi kuyashaka muri aka karere ka rutsiro harabarurwa abana ibihumbi bibiri magana atatu mirongo itatu na bane bamaze guta ishuri kuva uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani watangira bivuze ko nibura buri kwezi abana basaga magana abiri na mirongo itanu mu karere kose baba baretse ishuri bakajya mu bindi ubuyobozi bw'aka karere buvuga ko aba bana ari benshi cyane bukavuga ko ababyeyi baza ku isonga mu gutuma abana bareka ishuri umuyobozi wungirije w'aka karere ushinzwe imibereho myiza y'abaturage bwana butasi jean herman avuga ko impamvu zitera abana guta ishuri ari nyinshi ariko agatinda cyane ku burangare bw'ababyeyi bitewe n'agace n'imyumvire y'ababyeyi iyo ugiye nko mu mirenge yerekeye ku kiyaga cya kivu hari abo usanga bari mu bikorwa by'uburobyi iyo ugiye ahahingwa icyayi hari n'ahacukurwa amabuye hari abantu usanga muri ibyo bikorwa izo mpamvu rero zose ziba zishingiye ku ruhare rw'ababyeyi mu kumva akamaro k'ishuri no gutekereza ku bana babo ejo hazaza kugira ngo umwana areke guta ishuri ni uko hagomba kuzamo uruhare rukomeye rw'umubyeyi hari bamwe mu bana bakiri mu ishuri ariko bavuga ko nabo bitaborohera kubera impamvu bagarukaho iyo nabyutse mu gitondo wenda nkaba ndasiga amazi mba ndajya kuvoma ari kure nagera ku ishuri nkageraho ngasanga batangiye amasomo ibyacitse nkabasha kutabyumva neza ugasanga bingezeho ikibazo cy'uko ntitaba nabitsinda abana mbona baba barataye ishuri barenga hejuru y'icumi abana bataye amashuri zibagera mu bana batanu impamvu baba barataye amashuri ni ku bubanire bw'ababyeyi babo ugasanga ababyeyi bahora batotezanya ugasanga umwana ajya ajya kwiga nta nifomu agira nta bikoresho by'ishuri agira kugira ko iwabo bahora batongana nta mahoro gaba iwabo aba bana banavuga ko biga bacucitse ku buryo nabyo bibangamira imyigire yabo myiza natwe ku ishuri ryacu ibyumba by'amashuri ni bikeya usanga mu ishuri twiga turi abanyeshuri mirongo itandatu kandi umuyobozi w'akarere yatubwiye ko buri shuri bigiye neza ko buri mwarimu yajya yigisha abanyeshuri mirongo itatu mu cyumba ugasanga iyo ni imbogamizi duhura nayo mu mashuri hari aho usanga intebe yicayeho abantu bane batanu ugasanga kwiga ntabwo biri kugenda neza mwarimu yavuga n'ibintu ntibyumvikane ngewe ikintu nasaba cya mbere ni ukongera ibyumba by'amashuri kubera ko ahantu twiga twiga tubyigana muri aka karere honyine hagaragara umubare munini w'abana bata ishuri kuko nko mu karere ka ngororero muri iyi ntara y'uburengerazuba mu ntangiriro z'uyu mwaka abashinzwe uburezi bavugaga ko mu bana ibihumbi mirongo inani na bitanu biga mu mashuri abanza ababarirwa hagati y'ibihumbi bitatu na bine bari bamaze guta ishuri muri uyu mwaka w'amashuri guverinoma y'u rwanda yasubijeho gahunda yo kwigisha umunsi wose ku banyeshuri biga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza aho kwiga igice cy'umunsi nk'uko byari biri kuva mu bihumbi bibiri n'icyenda ubwo abanyeshuri basimburanaga mu ishuri bamwe bakiga mbere ya saa sita abandi bakiga nyuma ya saa sita ubwo minisitiri w'intebe eduard ngirente yagezaga ku nteko ishinga amategeko ibyo guverinoma iteganya mu rwego rw'uburezi mu mwaka ushize yavuze ko kwiga igice cy'umunsi mu mashuri abanza bibangamira ireme ry'uburezi kuko amasaha umwana yigaga ari make ugereranyije n'ayo ku rwego mpuzamahanga akwiye kwiga minisiteri y'uburezi ivuga ko iyi gahunda yanavunaga cyane abarimu bikanatuma abana bize ikigoroba rimwe na rimwe batiga neza ikibazo cy'ubucucike mu byumba by'amashuri guverinoma y'u rwanda yagishyize mu byizitaho muri gahunda yayo y'imyaka itandatu ikaba iteganya kuzubaka ibyumba bishya by'amashuri ibihumbi makumyabiri n'umunani magana atandatu mirongo itatu na bitanu no guhakaza abarimu bashya basaga ibihumbi cumi n'umunani mu rwego rwo gukemura iki kibazo claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
banywanyi bakunze ibijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
ya nkuru twari twabemereye ko tubashikiriza mu ntango irakunze kuboneka twe ko tubabwira rero yuko ubushikiranganji buraba ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu gihugu cy'u Burundi buvuga yuko ikibazo c'inzara casezerewe muri ico gihugu yamara haracariho gufungura nabi ubwo bushikiranganji bukemera yuko bugiye gutorera inyishu ico kibazo mu kuto mu, kwe, mu guha imbuto z'ibifungurwa vya kera kugira ngo ico kibazo gishobore gukemuka vyavugiwe mu nama inama yo kwerekana ivyaranguye n'ubwo bushikiranganji mu kiringo c'amezi atatu aheze muri iyo nama ubwo bushikiranganji bwaraneguye amashirahamwe aguma akora ivyegeranyo ku bijanye n'inzara iri mu gihugu c'u Burundi iyo nama yakurikiranye ku munsi wa gatanu na mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana murabona ko muri ino myaka ibiri iheze umwimbu ku rwego rw'igihugu uri ku rugero rumwe nta ntara n'imwe iriko irabazwamo inzara gushika ubu ama tukaba tubona umushikiranganji Jogi Jerurema yemeza ko umwimbu wagenze neza mu gihugu arico gituma atanzara ivugwa mu ntara zose zigize igihugu c'u Burundi ariko ashikiriza ivyo ubwo bushikiranganji arongoye bwaranguye mu mezi atatarangiye yemeje ko ubwo bushikiranganji bwatanguye kugwiza imbuto z'ibifungurwa nkenerwa kugira butuze inzara n'indwara ziva ku gufungura nabi umushikiranganji natwe twarafashe iryo hangiro kugwiza ubwoko buvamwo byunyunyu bikwiye by'ibifungurwa twabwiye yuko turiko turateza imbere ibijanye nyanja z'amafi mu gihugu hariho igisata kijanye n'imboga muzi ko zisahiriza cane mu kurwanya inzara no gufungura nabi n'aha rero ikigo cy'ubushakashatsi izabu carashize ku mugaragaro koko ubwoko bw'ibijumbu bise ibijumbu karoti avuga ko burimo ibyunyunyu bikwiye rurema anegura ibikorwa byamwe mu mashyirahamwe n'ahatayavuze amazina amaze imyaka akorera mu burundi mu gisata cyo kurwanya inzara ariko buri mwaka akama asohora ivyegeranyo vyerekana ko mu burundi hari inzara n'abagwaye indwara ziva ku gufungura nabi murazi yuko mu minsi yahera inzara gufungura nabi wari nk'ururirimbo mu mashyirahamwe atari make atandukanye akorera mu gihugu kanadutangaza kubona umuntu amara imyaka cumi cyangwa cumi n'itanu avuga ko ariko arakora kugira ngo arwanye inzara arwanye gufungura nabi mugabo buri mwaka ayo maraporo akaba aguma aboneka uyu mushikiranganji avuga ko kugira umwimbu utera imbere ikigo kijejwe ubushakashatsi izabu kiriko kirakora kugira kigarukana imbuto z'ibifungurwa kama abasokuru bafungura kandi bifitiye akamaro amagara y'abantu umuhinga mu by'iterambere ry'abanyagihugu akaba n'umwigisha wo muri kaminuza y'u Burundi mu cigwa yashize ahabona yemeza ko kugira uburimyi n'ubworozi butera imbere mu Burundi ari uko abanyagihugu boronswe ubumenyi bukwiye Aloise Misago akanegura abashira imbere ibintazi muri ico gisata abarimyi n'aborozi ntibabandanye bakorera ku byo ba sokuru batubwiye cyane cyane nka bijya byerekeye iby'ukwemera ibintazi usanze nk'umurima utashobora kwimbuka neza bagaca bavuga ngo ngo bamwabuye aho kubanza kuraba yuko ubwo rusi warimye ko rufise ibyunyunyu bikwiye aho kuraba yuko ibyo wahateye bijanye n'ubwo rusi ibyo rero bikava ku kutamenya ubuhinga bw'uburimyi n'ubworozi ikindi uyo muhinga abona nk'inama myiterambere mu gisata c'uburimyi n'ubworozi mu gihugu c'u Burundi ni ukutaja hamwe misago akemeza ko atawushobora gutera imbere ari umwe atanga akarorero k'ingene igihugu ca etiyopiya cyateye imbere nta murimyi n'umwe ngaha mu burundi yovuga ngo yoshobora kugura tracteur wenyene ariko ufashe nk'agasozi kose bakaja hamwe tracteur barayishobora kuyigura nk'amase y'ikizungu bashoboye kuja hamwe bashobora kugenda bagakomanda kontineri yose ariko ari umuntu umwe ntavyo ashoboye ni ukwigisha abantu yuko bashobora gutera imbere bagiye hamwe hari nk'igihugu ca etiyopiya mu myaka ya mirongo indwi etiyopiya cari igihugu akarorero k'ubukene kuko twarabona kubonesha kure abana ba etiyopiya bari ku magufa gusa ariko uyu munsi igihugu cya etiyopiya ni cya gihugu tubona gifise n'indege zikomakomeye gifise ubuhinga bukomeye byavuye kuko bateje imbere cyane cyane uburimyi bagakora n'amakoperative abarimyi n'aborozi bagakorera hamwe icegeranyo c'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu oca mu burundi cerekana ko mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi abantu bari bakeneye imfashanyo vyihuta bangana n'imiliyoni zitatu mu gihe ico cegeranyo categekanya ko mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ivyo biharuro bizoba bishitse kubangana n'imiliyoni zitatu n'ibice bitandatu ni ukuvuga ko ivyo bitigiri bizoba vyiyongeye ibice mirongo ibiri kw'ijana muri abo abangana n'imiliyoni zibiri n'ibice bine nibo bagowe gusumba abandi mu bijanye no kubura ivyo gufungura gufungura nabi ibijanye n'uburaro indero amagara y'abantu hamwe n'ubukene bw'amazi meza nk'uko biri muri ico cegeranyo ciyamirijwe na leta y'u Burundi ibujumbura remonzi imana ijwi rya amerika Ramonzi Imana nawe nyene arakenuye ivyo kurima ca tubandaniriza mu ntara ya Kirundo aho imbuto zateragiwe mu mirima zimwe ziriko ziruma izindi nazo ziriko zihokera muri iyo mirima mu guteragira barimye bavuga ko bakurikije ikirangamisi cinge n'imvura mwitegekanya gihe yari yifashe bagasaba ikigo kijeje kuraba ivy'imvura kongera kubamenyesha uko ingene bo kwifata muri bino bihimvura itari kirakurikiza ikirangamisi citeganya bihe ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu mu ntara ya Kirundo Jean Bosco Ndarurinzi imvura ya mbere y'urutasi imaze gushika hasi ikanywesha isi abarimyi hirya no hino mu ntara ya Kirundo baciye batangura guteragira abarimyi bavuga ko batewe intege zo kurima no guteragira kubera babonye umwaka uheze wababereye mwiza mu burimyi ubu barateragiye ku bwinshi ariko bafise amakenga ko uruzuba rushobora kongera kubakura mu gahengwe bahoramwo ni mu gihe mu bice bitari bike imvura yerekana ko igomba kugwa ariko ikaguma hejuru ahandi naho uruzuba rukibonekeza umwanya munini aba n'abarimyi bo ku mutumba wa yaranda muri komine n'intara ya kirundo irima uko twabona ryariko riragenda byari byiza mugabo uruzuba nirwo ruciye ruduhindukirira rusubiye kongera kwaka nk'uko byari bisanzwe ubwa mbere byari byaciyemo hari amwe akanyunzwe gatoya kaho twari twamaze kuba tumaze nk'umwaka wose turonka icyo turya mu bw'ubu biragiye gusubira guhinduka twarateragiye ariko turabona ko n'ibyo twateragiye biriko birapfira mu kuzimu bimwe byaheze mu kuzimu ibindi biriko biraraba uriko uranabikurikirana wowe nk'umumenyeshamakuru ngaha urabona ko bitagenda neza cyane nuko tubona kabisa yuko ibirera ari bibi nk'ubu nkanjye kubera nk'ikiro ndagiteragira ndagikuye ku isoko ndagikoye ku isoko ndagiteragira urabona ubu byapfuye aba barimyi bavuga ko bateragiye bakurikije akamo k'iteganyagihe ryatanzwe n'ikigo cy'igihugu kibijejwe ijebu no mu mwaka barabivuze ku maradiyo n'amatariki bari baravuze yuko imvura izogwa ari nyinshi abantu nyine imbuto nyine bari babitse mu mahangare abantu ibintu babikoye mu mahangare bararima aho ibintu byarumye ubu nyine abantu bagasuye gusonze mu bwa mbere mu ntango baguma bavuga ko imvura izoboneka mu bwiza igihe gitoya abenshi baciye bateragira bihuta kugira barabe nyine ko izogabanuka bagize baje guteragira hariho rero urumva hariho abagitera n'abandi baciye bahagarika kubera izuba ryababanye ryinshi bagize ico basaba ico kigo abo bajejwe ibintu vy'ibirere twobasaba nyene bakatubwira neza kugira ngo tureke kwihebura rwose n'ibizogwa tubimenye kuko hariho nka benshi bakiriko baratera ibigori canke ibiharage birya vya nyuma nyene waba bajejwe ibirere nyene boza bararaba nyene bakabipima neza hako abanyagihugu babashuka imbuto zabo bakazitera bagaca basiga basonza bapfuma baza bavugisha ukuri bakareka kuza barahenda aba- abene abanyagihugu bisaba yuko bozotanga imbuto yo guteragira bushasha kuko zamaze gupfa izindi barimye benshi mu bateragiye barimye imbuto z'ibiharage n'ibigori ni imbuto bakuye ku vyo bari bimbuye mu mwaka uheze w'irima basaba ko boronswa imbuto mu gihe imvura yosubira kuboneka neza bisaba yuko bozotanga imbuto yo guteragira bushasha kuko zamaze gupfa izindi barimye ni ukuri byokunda ba- babishoboye baka- bakazitanga mu gihe bo bo bo babona yuko ikirere cyozotira kikaba ciza ni ukuri izo mbuto boz- boziduha tukazisubizamwo kuko izo twasizemo zozo turabona ko zadufanye ikigori nateye cyarabye urumva rero nuko icyo twabasaba twabasaba yuko nkuba akavura kaguye mwo- mwoduha imbuto tugasubizamo muwamukoze ikigo ijebu kijejwe guteganya igihe gitangaza ko iteganyagihe gishira ahabona idakorerwa abarimyi gusa ubuyobozi bukuru bw'ico kigo bumenyesha ko iteganyagihe rishobora gufasha ibisata bitandukanye vy'ubuzima bw'igihugu ico abarongoye abandi mu bisata bitandukanye abajejwe uburimyi barimwo baheza bagakora ni ukumenya ururimi bakoresha mu gusigurira abo bajejwe bafatiye ku makuru bahawe n'ikigo kijejwe iteganyagihe ico kigo kimenyesha ko n'ubu kibandanya gukurikirana uko ikirere kibandanya guhinduka mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika mu gisata c'impunzi naho mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru adushikane mu gisagara ca Kigali mu Rwanda aho abakenyezi b'abarundi bahahungiye bariko bariyungunganya mu gukora utugenegene bita objet d'art mu rurimi rw'igifaransa ngaha dukora amasakoshi amasupla n'amasuvere yayo aba- abasirimu bakunda gutegura ku meza igihe bariko bara- barafungura n'ibidodo byo kwambara mu izosi n'amahereni yo kwambara ku matwi uyu ni umwe mu bakenyezi b'abarundikazi bakorera hamwe mu ishyirahamwe bise dushaze riri mu gisagara ca kigali ibyo bakora bitandukanye babihingura mu tudede n'utundi tuntu dusa natwo bita udusaro ushobora kumanika mu nzu ibintu twakoze bakamanika mu nzu kugira ngo inzu ibe ishagije ushobora kutuzanira n'ishati yawe ati mwonshyira ko aya masaro kugira ngo ishati yacu ise- yanjye ise neza tuca tubikora nabyo hariho nk'umuntu ashobora kuvuga ati mu isupura zanjye shaka ko munyandikiramwo felicitasiyo cyangwa kaze icyo yifuze gushyiraho turakimushyiraho uwo mukenyezi ajejwe kurondera no kwiyumvira ibicapo bitandukanye bakoramwo utwo tugenegene canke ubukorikori avuga ko bibatunze n'imiryango yabo nk'abanyamahanga cyane cyane barakunda kudushorera kurusha abandi kubera baba babanye ari byiza kuko barakunda ibintu byo- by'abanyafurika ugasanga arabishimye abicaye ukabona arasabye n'uwundi ati "Na- waguze he?" agaca dutumira agafata ati nimunkorere nk'utu turose rero umuntu yuriye indege tukamwiriza akatujyanira kawunga ikaba irabonetse
iyo kawunga nyene ira iravamo kweri muragaburira abana murabigisha ah, muriyambika ndabona murashajije byose biva ngaho iyi asosiyasiyo yacu yitwa dushatse cyo tubona twica dushatse ako kabunga karabona ibyo ari byo byose nakuye ukuboko mu mpuzu sishobora gusega ibyo birahambaye ko mbanza yuko ashobora gufungura ku munsi kandi n'umwana wanjye agafungura byashoboka n'ishuri naho byaba bingoye ko ndihira umwana ishuri umugenzi yo- yonterera mugabo mba nagejeje ahantu ntabwo twe tugisegerereza abo bakenyezi bagize iryo shirahamwe ni hafi icumi bavuga ko amahanga y'ubuhungiro yabigishije kumenya umwuga uyu mukenyezi aronga iryo shirahamwe ryabo aho twavugana yari afise utudede mu minwe ariko ahinguramwo agasharizo ko ku meza utu ndiko ndakora ni supura zo gushira ku meza mfise agakomande kihuta iyi ni supura muga ubu turi kumwe urabona ko ariko arakora isakoshi aha turagabura ibikorwa iyo dufise ikomande ntitureka kuyakira duca tugabura ibikorwa bamwe bagakora imwe abandi bagakora iyindi kugira dushobore gutunganiriza abadusabye komande tubahe ku mwanya babidusabye E, iyo twaronse komande turashobora kuronka nka supra cumi na zibiri n'amasuvere yazo cyangwa ugasanga turonse nk'amasakoshi atanu hariho n'igihe tugiriye imana tukaronka nk'umuntu a- atu- akomanda nk'amasupra mirongo itatu n'atandatu uhunze ukaguma wicaye wari usanzwe ufite akazi ukora ukiri iwanyu biragoye kuguma wicaye uta- utabimenyereye twaciye tuja hamwe n'abandi badamu turavuga ati turondere icyo dukora tugira n'imana turaronka umuntu atwigisha ubwo urabona ko dupanze inzu aho dukorera aho tugitangurana twaza ku kazi n'amaguru ariko ubu turashobora kuriha bisi kandi sinokubesha ntawe uvuga ngo yabuze isukari yicaye cy'umwana biriko birara
nuko rero nu- arakoze Pierre Claver niyo nkuru kuri iyo nkuru yadutunganirije aho yariko aratubwira ingene abapfasoni bahungiye ngaho mu gisagara ca Kigali ni mu Rwanda bariko bariyungunganya nshuti bakunzi mwariko murakurikirana ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi no ngaha duce tugisozerera mwakoze kutwumviza na mwebwe yakoze Magbile ya Bero yegeranije ikiganiro hamwe na Agenio Najra nyamfashije muhinga bw'ivyuma Diane Nahazo nanje twari kumwe kuri micro tuzongere ejo nkaho twahereye